make una good evening my country pipo we don carry our matter come again we don carry our tori come again from campus veda of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata i still remain your favourite girl adebayo zainab na black skin girl na maybe that. make we sharparly take am as we dey always take am before we chuka inside the full matter na three tori dey my table this evening the first tori wey we go sharparly look at whisper say inec appoint nine sons to defend election. The next story within my table this evening yarn say police denied torturing suspect to death for Anambra. The last story we go look at this evening talk about Asiwaju Bola Ahmed. Wetin you talk about? We go soon sabi make una do wetin my country people before we go chook hand fully inside the full matter. okay my pipo make we sharparly run am as we dey always run am inec di independent national electoral commission dem appoint nine sons to defend the february twenty-five election the ele the team the team of the sons was led by the former nigeria bar association president abubakar muhammad inec dem wan defend the results of the february twenty-five election as the opponent dem talk say asiwaju the president-elect say no be him win say dem no go gree so inec dem wan defend themselves for the election na why they appoint those lawyers dem make dem defend dem for court the next story wey dey my table this evening talk say for anambra state the police command don deny all the allegation wey dem direct to dem say dey arrest and torture one man wey dem dey call chibu chibuke okafor to death in akwa in akwa early this week the police come out tok say dem no do anytin like that. say they no arrest anybody and they no torture anybody to death for the state for their for their custody na wetin dem tok be dat wetin maybe na true maybe na false o and we we gather more story on this before we go fit talk am wella the last story wey we go look at this evening talk about the president-elect asiwaju bola ahmed tinubu he hail the victory of nigerian born boxer anthony joshua over the victory ova di victory ova di victory wey e take beat jasmine franklin asiwaju bola ahmed tinubu di president-elect commend anthony joshua He tok say he commend am for im determination and im perseverance He tok say determination and perseverance dey always pay off to make e continue dey work hard say nigeria dem say we dey proud of am so my people na here we go stop for today my people. till next week we go meet again na me una go dey lis ten na you una go dey meet na me una go dey lis ten to make una no forget to follow us on our social media handle funab na social media handle facebook campus reader funab instagram page campus reader funab twitter campus reader funab and if you get our whatsapp number no forget to always follow our status video dey always be as we dey always be the least juicy juicy hot hot update for our status my name still remain adebayo zainab na zainab na black skin favourite girl till next week we go meet again make una no forget to always thank god for any situation wey una meet una sef una take care of una sef bye.